plenty anti-fans of queen naomi Then they ask a very very big annoying question <laughs> they say is queen naomi ready to share her husband becos kabiyesi whether she like him or not na a polygamist if she not dey careful she go come back as wife number eight or number nine Because right now olori he don't occupy number one <laughs> hey kweke Hmm. Well, now welcome back again to my YouTube channel, oh my correct correct people. If not the first time where you did see this YouTube channel, I beg make you try like this video and subscribe to the YouTube channel. If you not a returning subscriber, I thank you. Oh. Now you gone gone gone. Now be the real MVP. <laughs> my correct correct people. where i see these comments now under my comment section oh, hey hey but people don't help help me respond to this person mm, They don dey give to woto to for the back end because wetin in talk, it e don't make sense People talk say you are a fool of the highest order and you are a bitter soul because you they mention say queen naomi go be wife number seven ṣé Queen Naomi go be wife number eight how from where to where láti ibo Queen Naomi wey all of us know say na number one right from the very beginning now queen naomi wey dem break her hand collect her husband for her hand dey chop her husband gbola <laughs> Now you come fit to open mouth say eh, she better return now if not she go return as number eight or number nine people can be very very wicked and you see eh the person wey drop this comment eh na woman o obìnrin ni o obìnrin ni o <laughs> my people <laughs> queen naomi cannot be numbered na wetin people no understand the reason wey make queen naomi enter inside the palace <laughs> eh, na because of say e get grace and e get ministry e get a purpose wetin make god carry am enter inside the palace if you like make her be kabiyesi marry wife number one to number twenty na queen naomi na go always be number one her position eh e no fit dey e no fit e no e fit e, e no fit contest her position you see eh all this shamelessness of some women wey dey online wey dey side marian wey dey side ronke see e go hard for good things to happen to una o oh. because una open una korokoro eye see bad thing say na that bad thing now una go rather support than support good thing you know say say evil dey una eye hmm for the comment wey this e goat drop for my comment i bin na she goat drop for my comment He say make queen naomi go marry another man because her time her fertility clock e dey tick um mm. e say make queen naomi go marry wife number two People come they ask and say okay so you want make queen naomi born picking scatter for different different men an evangelist a prophetess like queen naomi a woman of god like queen naomi you want making go they sleep with different different men They born different different picking like like dog eh hmm i say people wicked though. ah this life no no no no People wicked make i read some part of the comment for now so that i will get the perspective This he goat abi na she goat she tok say eh you guys better advise queen naomi mm, to go back to the palace <laughs> because her position don dey occupied by our queen marian <laughs> eh if una no know na be me talk am on na comment i dey read o He say if una no know if queen naomi come back into the palace she go be wife number eight she no fit ever ever come back to wife number one because marian don collect that position <laughs> i say i carry my head put for my my hand put for my head hmm e say dis one na lesson to all young women all young girls you can never eat your cake and have it can you imagine this woman Can you imagine this woman? Only the Oni can decide how many women wey in one marry. If Queen Naomi not say she be pastor, wait to carry him enter inside a traditional marriage before? Hey, people wicked though. People wicked. They say like a pastor to marry that uh, wait wait wetin dey like a pastor to marry that will be good for her so okay this say make queen naomi go marry a pastor Now that one go good for her but you don't forget say queen naomi na a prophetess Enough you go they marry marry marry marry not be ordinary celebrity if na ordinary celebrity like i hear o oh, eh, laide bakare e dey go marry im third husband dat one na a different thing If she don get two failed marriage she come decide say okay o oh, she wan go marry a third marriage dat one na a celebrity she fit decide to marry as many husband as e like e no fit compare di life of nollywood actresses to di life of queen naomi even though say say queen naomi na a very very prestigious celebrity wey dey screen we dey see am on top up social media you know she dey okay as in she dey as in eh but then you no fit compare her life with the life of laide bakare you no fit compare her life to life of any other celebrity wey be say they go comot for marriage say they fail marriage dem go come dey jump from one man to the other. queen naomi is not that kind of queen and you see that position wey e dey claim say queen naomi don lose queen naomi no fit lose her position even if say kabiyesi marry wife number one to wife number hundred Queen Naomi still remain number one. Iya Oba, you know, as in eh, her position cannot be contested. Na divine position wey God give am for heaven, my, my, my people. So you see all these yeah yeah yeah comments when they always come drop to to create hate and pain. Eh? Una e no go work for una because e just show say una no get sense una no get sense e tok say please that name you still keep would never let any man marry you you know say for that video wey queen naomi post wey she dey return from singapore yesterday wey she and eh, that her stylist make when her stylist wan introduce am she call am eh, queen naomi shilekunla ogunwusi Hmm. na dat thing na dis ode dey refer to say why she go still dey keep dat name say if she dey keep dat name no man go ever marry her queen naomi no dey look for man wey go marry am but queen naomi is a married woman if you no dey aware queen naomi is a married woman so dis your advice you go keep am to yourself because she no dey find man wey go marry am if queen naomi decide say im wan marry today e no need to search eh? because she is a godly woman. But Queen Naomi, you don't want that kind of life. Eh? <laughs> I see this comment, eh? People give her woto woto. People give am gbasgbos because this person open on im mouth to vomit rubbish. Eh, Queen Naomi not be celebrity way if you go dey jump from man to man, eh, enough it. Eh? now omo only eh all these actresses wey no get shame wey no get no get shame na im go dey jump if dem marry two husband they go marry three husband they go marry queen naomi e no fit to do that kind of thing because her calling you no go allow her behave like that. Now the update wey i see i say make i bring for now abeg make you try like this video and share am update yapa if you never subscribe make you subscribe i go bring una more update make you share this video eh, make you share am make all queen naomi haters make dem see am mm, make dem see am